na adventist world radio voice of hope my good people i salute una i welcome una come today program how una dey for the corner wey una for dey hear me we don come the middle of the week o oh. na today we dey talk as our body go take well kampe so i dey here with sister tega the stress na we still dey talk put today own na the one wey our pikin dem dey see for their body how the stress dey do dem na im sister tega wan put him mouth so when im follow us talk finish the word of god wey be the message wey pastor jackson dey bring come give us this week so he go talk the number four one for today so i pray say make all of us open our heart to take hear the word of god today the song wey we go take end the program say lord i live by your word the song dey talk say na the word of god na im be the food wey we go chop to take dey alive for this world wey we dey now so when our life go take correct the way wey god want make e correct my name na josephine and i pray say today program go bless you in jesus name amen. country pipo we greet you now. we welcome una come our health program for today when we dey start our matter today we dey talk as our body go take well kampe My name na Josephine Egwe, and I dey here with our sister Tega Godwin. I don tell you say our sister na wetin oyibo dey call dietitian for hospital. Na dem dey tell us how we go take fit, take food, take well. Now last week wey we come here, we dey talk about the different kind stress wey dey and the kind kind thing wey dey cause stress. We come see say for all our body, for all of our life, anything and everything fit bring stress come so na how we manage the stress na eh, be the thing sister tega tell us too last week say even our pikin dem dey get stress so today we go talk about the kind stress wey our pikin dem dey get sister tega welcome. thank you. so pikin wey person born from which age na eh, we as mama suppose to know say pikin fit get stress. like from the age of one year and eight months cos that time the pikin character don dey come outside now some children fit change but this na how you go take know say ah This my pikin something dey worry am some of them go get mood swing when you tell them one they don vex the pikin go just kick you or e go knack you then some of them dem no get better sleeping pattern They go They sleep They wake up They sleep They wake up They sleep They wake up some of them, they bed wet and they piss for bed And stress they cause dat one maybe the mama and papa they dey quarrel well well or maybe dem dey bully the pikin for school the pikin dey fear you know say eh in those days And eh, when you born picking, eh all this our grandmother dey will tell you say make you they massage the baby well and make you they throw am up that throwing up you they teach the pikin how to get mind and how not to they fear when you carry pikin and you try and you shock or you start to cry make you know say fear full that pikin body and e no even good because all the nerves all the joints all of them go dey stiff so that na one thing wey we need to know some of them they go dey get stomach pain the one of that one year so whenever never fit talk well you say their body dey hot e get wetin dey the body when dey stress them then those other ones when dem dey younger dem go dey suck their finger some dem go dey pick their nose those are the ones wey dem don grow old small some dem go dey tell lie for the ones wey don old well well wey don get sense dem go just dey lie you see wetin you do just now when you ask her question you go lie for wetin you see with your two kuro kuro eye na stress your two dey cause that one even some of them dey be bully for school they dey oppress other people why because their mind not they settled and then they break rules dem no dey obey anybody for school charity begins at home if the house not balanced, you e no get because go go outside e bring go balance so if you don't, they notice all those things for your picking. then you draw am near body make you talk to am ask am one or two questions maybe you e know they eat well maybe you e know they sleep well did they happen you go check am for hospital dem go advise you on wetin to do. Hmm. this thing dey plenty o because eh, as i dey look dem so e no get the one wey we never see for our pikin dem body so now i know say if we go hospital dem go fit advise us for there but as we dey here now so e get any advice wey we fit give papa and mama if dem don dey see any of this thing for their pikin wetin dem go fit do because i dey imagine say some kind pikin wey go dey sleep dey peace for bed for six years na beat most parents dey beat dem o so how we suppose to do. well you see eh one thing eh with children dem no like comparison that na one technique wey i know say as growing up as a child my parents try not to do once you don start to dey compare say you don see ejiro ejiro no dey do this but you you dey do this you dey do that every time you dey shout for the pikin even when the pikin do good you no ever talk say ah my pikin you try this one you do well if the pikin fit just get some sense of belonging say my mama love me reach belle that extra love when e dey find say you no give am e don start to dey misbehave for this bed wetting o oh, na get one younger brother too when e dey young so e peace e peace reach thirteen years hmm. e hmm. come reach one point i come tell my mummy say no be by beating more leave am we not call the laugh am feel peace we just tell am say bless you stay in bed small we not dey tell am say e peace o oh. e use macintosh wrist is thin. but with time he come dey go outside when would they go public place where people they sleep shame not go allow peace for where other children dey with that one now for time to time He come know say okay from so so time to so so time i no go drink water man no peace for body until the thing come stop if na so we even know before for no dey beat am mm. when e dey young mm. the beating no dey work na the truth be that we like am or not no be all children dey respond to beating that beating sef na stress for the pikin brain you dey shout you dey shock am all those kind things dey bring many many destruction for the body and if fit just dey like that now e go grow old go think say na so life be but still show am some sweet parts when you see say pikin dey suck and you know say you don get sense you come show am you come tell am say see see your friend he's not sucking you are sucking your finger are you a baby before you see if you see that friend he go comot him hand for him mouth only him one go stop am but say he go beat am you use bitter leaf tie him hand i know person wey suck reach almost twenty-five years we go university together He go dey class and e go put finger for mouth dey suck we come dey knack the hand He go come enter her throat wen she come vomit one day for class everybody come dey laugh her na there she stop to suck so e get different different technique you need to know your pikin the environment wey we dey so very important where you pack goat say you wan go start life as couple e dey very very important if you say you dey jogodo place you make sure say your children dey house all the time dey teach them how god want make children live life because if you bring better pikin come dey life when e go outside into the society e go make difference like i talk the other time the stress acute e dey go chronic when e reach that chronic e go come become part of the pikin because na wetin e don dey from small and we dey say and we dey say e stubborn e no dey hear word you know why the pikin no dey hear word some children dey like petting you draw am near body you talk to am if na to dey read bedtime story if you no get bedtime so read bible verse for am you play with the children If you put cartoon they follow that they jump for parlor. we parents we not get time for our children and I, they cause most of all these things. Hmm. sister tega i thank you for this one oh. this one heavy i know say e touch many of us for there because some of us get pikin wey dey suck finger suck lip put tongue for outside all those things dem we dey see now say dem no just dey happen o oh e get where they for come i know say we dey talk all this one so some people go talk say all those na oyibo thing we wear our mama dey flog us flog us take razor blade cut our body put pepper for our body and na here we dey so if you really look your life where you dey so you no know the road where you waka some of una the kind thing wey una do take reach here shame no go even let una talk am for una pikin present o oh. some of una the kind fail wey una dey fail for school that time na the stress wey the beat and pepper cause na make una dey fail that fail if na no be so una be mumu na that stress that time na spoil the life so make we not let wetin spoil our life come spoil our pikin dem life life too don dey change so make we change follow the life make we do the one wey the pikin body dem go take now when e go take make the pikin better pass as we be try the love side e no get anything wey love no dey fit do. even play with the children. Uh -huh. follow dem dey play all those one na be the advice wey we dey give for here so dey say make we get time for our pikin dem many of us don pursue money our pikin dey don loss wey the pikin loss so the money wey you get you fit bring her come back you see the life now so abeg make we get time for our pikin dem we no talk am pass o sister tega thank you well well for today now next week we go still come oh, o so remember to join us until that time may god bless you make he keep you and make you well in jesus name amen. amen. so we want to specially thank our sister tega for all the things dem wey dey tell us today so about the way wey stress dey do our pikin many of these things wey we dey here today so na something wey we just think say our pikin dey dey do like that like the peace wey pikin dey peace for bed e dey old e dey go e still dey peace for bed like say pikin dey lie the pikin wey dey fight anyhow we just think say na bad character but now we dey hear say stress e dey wetin dey make this pikin dem dey do like that. so abeg you be papa you be mama for there you hear wetin sister tega talk today so abeg look your pikin life well well again if you see any of these things dem take the advice dem wey we don give for the program today so beat no be everything we no talk say make dem no beat pikin but if the pikin behaviour na to tell you say something no correct for im body and you dey beat am nothing go change so abeg make god give all of us sense to take manage our pikin dem as sister tega don advise us for inside the program today now make i give you telephone number you go like to call us talk for inside this matter or you get prayer request you fit call us or send us your message like text message or whatsapp message. our address na awro studio annex po box eighty-four dsc post office warri delta state nigeria i go take am again The address na awr studio annex po box 84 dsc post office warri delta state nigeria our telephone number if you wan call us na three eight five. make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message May God bless you as you listen to the program. Now may we come hear the word of God. Pastor Jackson Mujagbe, he they bring the number four for this message when he call the word of God come give us for today program. Open your heart, take hear the servant of God as he dey bring the word of God come give us now. Hear the voice of the Lord, hear his voice.

we don't come again with the word of God. Before we go begin, make we bow our heads, make we pray. Our Father and our God, when they for heaven, we thank you so much for your love and your mercy for our life. We don't come again, say we make we hear your word. We pray, say your word will make meaning to us. Speak to us through your spirit, because we pray in Jesus' name. Amen. Today I want to talk about this nyama thing enter this our world. This sin when they talk so. where he come from because many people go talk today say god wen create everything when good well well why e be say wickedness still dey inside this world why e be say we still dey see some kind things wey dey happen for our life wey be say not too good and we say we dey serve god and yet these things dey dey happen to us i want make we take our bible reading from the book of first peter chapter five verse eight na there peter come dey warn us say make we dey very careful make we shine our eye make we control ourselves very well o oh. make we dey watch make we dey read the bible because we get enemy and this enemy na the devil and e dey waka around dey look for person when e go destroy im life who be this devil when be say the bible dey tell us today say na be the person when be say na our enemy and e dey seek to destroy us and why why e be say evil dey to wan dey destroy us for the book of Revelation, chapter 20, verse 2, now there the Bible God, they tell us, say, say, see, he said he sees the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and who deceives the whole world, and bound him for a thousand years. You see this idea of angel when come down, he hold the dragon, and they said this dragon are the serpent, and he said this serpent are the devil. And what did they call Satan? And he they deceive the whole world. So, who be this dragon? Who be this devil? How in take come become devil when big say he they deceive the whole world? How it take start? Where this evil of sin and death come from? When I remember, if you read the book of Genesis chapter 3 very well, now there the Bible could tell us say when God don't create woman be finished? God don't do everything. The Bible say God look what he create, he say ah this one correct, he's sweet, He makes sense, He good well well. The Bible say the devil come enter inside the serpent. He come meet the woman. Come they tell them say God say make una not eat any tree when they inside this garden. He say make una not chop any fruit at all. And that the woman say no be so God talk. Oh. God say na this particular one then we no go chop. Mo not touch am at all. He say eh. He say God dey lie now. He say because God know say the day when be say you go chop this fruit eh, your eye go open and you go come really really be like god you dey see the lie when we say lie give them the bible say this serpent when be the devil so he come tell them say see o oh, make una chop am because god dey hide something from you god don want make you become like am and the bible say the woman come chop the fruit and he come also give to her husband and the husband come chop and from that point onward jaga jaga enter inside this world for the book of isaiah chapter fourteen verse twelve They call it talk about this devil, this Satan. Because many people they believe say the devil today, he get horn, he get cro cro, he black. But you go see for here who this devil today be, this adversary, this enemy when we get so. When be say he spoil the world from the beginning by deceiving Adam and Eve to disobey God. So who this person be? E dey for that Isaiah fourteen verse twelve. The Bible can say, say, how you have fallen from heaven, shining one, son of the dawn, how you are cut down to the ground who laid the nations low so you see he come in to talk about and say you when they shine you be you be angel before you be angel when we say they shine god make you well he said, but now they don't bring you low to the ground in fact i remember when jesus christ dey talk for the book of john chapter 8 verse 44 about the devil jesus christ tell us he said, you are of your father the devil and you want to do the desires of your father He was a murderer from the beginning and doesn't stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks on his own, for he is a liar and the father of lies. So you see, now inside this devil, now inside this person, when we say the Bible also called angel before, so now inside them, now light begin, now evil they start. This devil na be the person when start wickedness na be the person when destroy the work of god from the very beginning in fact for inside that book of first john chapter three verse eight na there e come dey tell us say say the person wey be say dey sin the person na the devil pikin o he say because the devil don sin from the beginning you dey see am so so because of this one na make god come send the pikin come so that he go fit destroy the work of the devil. So you see, the devil get work. He work now to destroy. Because now him be the beginning of sin. Now him be the person when start the sin. You understand? So the thing start from inside out. So the reason why we dey see katakata around now because of this devil. Now because of this man when they call Satan. So how it sin take start? Make we see him. The Bible tell us for the book of Ezekiel chapter twenty-eight, verse eleven to nineteen. But I could just read some of them for here the bible come dey talk about the king of tyre e come dey connect the king of tyre to the devil himself e come dey tell am for there say e say you na you be the seal of wisdom there you dey perfect for beauty e say you dey for inside eden the garden of god if you read am go down the bible come tell us say until they come find iniquity they come find sin for inside you because of your beauty you come corrupt yourself so you see the devil no be just one krokro man o na angel wey be say god create e fine well well e come begin to do anyhow e come begin to sin against god na there this evil come from as we go meet again we go begin to talk about who e really be and how god take find solution to this sin problem make we pray our Father and our God in heaven, we thank you well, well for the way when we say you don't help us to understand who this devil be. Sin now waiting come from the enemy to destroy our life so that we not feel happy. But Lord, today we pray, say, because of your word for the book of First John, when you tell us, say, Jesus Christ come, come destroy the work of the enemy. We pray, say, you go destroy the work of the devil for our life in Jesus' name. Thank you, Father, because we pray in Jesus' name. Amen. my people na here nine program end today we thank pastor jackson mutagbe wey bring this word of god come give us god go help us bless am and god go help us bless him ministry you see the word of god na dey tell us everything wey we suppose know as we take come here as we take dey as we dey here sin na something wey many of us no dey understand how e dey waka e get many of us wey go tell ourselves say we no go do one thing but before we look we don shook our hand inside as you dey see now so the year e go soon end as the year dey wan end so many of us go dey make wetin we dey call new year resolution say when we enter 2024 i no go do like this i no go do like this but the year no go don reach two weeks we go don go back like dog to our vomit we go don go back dey do those things dem wey we talk say we no go do again and sometimes many of us go dey wonder why we no get power take comot for all this sin pastor don open our eye to see today how sin take enter inside our world many of una wey think say satan dey play satan no dey play o satan mean business e no want make any of us go that heaven na there dey for drive am come if we go there na be say e no be better person at all at all He wan prove to god say nobody go fit do the kind things wey god want make people do nobody go fit live holy life if you think where devil dey when e for let sin enter e heart take do wetin e do you go understand why devil dey try to make sure say me and you no go heaven but i pray say as we don hear the word of god today now we don see satan for who he really be we don understand wetin make am dey cause trouble for this side we sef we go take the solution wey god don give us for inside jesus christ jesus christ don die to take give us the life of god so i pray say today you go give jesus christ your life so that the blood of jesus go clean you comot for sin and you go dey do wetin god word say make you do in jesus name we no do today program pass o we go come again tomorrow with another program remember to join us until that time i pray say god go bless you and keep you in jesus name amen. Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0244 zero nine zero six four five six six three eight five make i take am again zero nine zero six four five six six three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awronigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.